iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mwese rero turabaramukije hano muri studio muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ikaze mu biganiro byacu
kuko twaratahuye umwanzi wacu si umubirigi gusa umwanzi wacu si abakoroni si abanyaburaya ehimbewe umwanzi wacu twaratahuye n'ubukene uwo ni koroneri manirambona anastase ajejwe kwigisha akarangamu- akarangamutima no gukundisha abayoboke igihugu n'umugambwe cndd fdd uri ku butegetsi mu burundi iyi nkuru turayigarukaho ku buryo burambuye mu kanya hamwe n'izindi twabateguriye zirimo imyigaragambyo y'abagore mu mpande zose z'isi n'irushanwa ry'igikombe cy'afurika ry'umupira w'amaguru inshuti z'ijwi ry'amerika amakuru yacu tuyahereye inaha i washington aho imbaga y'abantu biganjemo abagore bakoze urugendo mu mihanda y'umujyi wa washington dc umurwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika andi matsinda yo hirya no hino ku isi nayo yifatanije muri urwo rugendo mu mijyi itandukanye hano muri studio ya gatanu ndi kumwe na mugenzi wanjye aloyizi bigirimana aloyizi yagiye gukurikira iby'urwo rugendo rw'abagore ahanini Ah, nkaba ngira ngo atubwire uko byari byifashe ah, ariko rero mbere yaho aroyizi watubwira urwo rugendo abarukoze ubutumwa bari bafitiye perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump urakoze eh, genia ni urugendo rutunganijwe inyuma y'umunsi umwe gusa donald trump arahiriye amabanga yo kurongora leta zunze ubumwe za amerika nk'uko bivuze rero urugendo rwatunganijwe n'abakenyezi nibo biganje mu mabarabara y'aha i washington dc rwatunganijwe kandi bafatanije n'umuhari uharanira agateka ka zina muntu human right watch Eh, uru rugendo rero rugwiriyemo abakenyezi bavuga yuko eh, abakenyezi baharugwa mu bihumbi amajana baje rero bafise ubutumwa wabona ku bicapo bari bafise mu maboko bavuga yuko ari ubutumwa bazaniye donald trump atanguye umunsi wa mbere gutwara igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika bimwe mu byo basaba ni uko boronka uburinganire bw'ibitsina bakagira uburinganire cyo kimwe n'abagabo bakasaba yuko bokoroherezwa mu bijyanye no kwivuza ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika ikibazo mm, mumaze iminsi mukurikirana yuko kirite- cyateye impari zitari nke cyane cyane muri uku kwiyamamaza kur- kurangiye barasaba ubutungane kuri bose bagasaba yuko n'abimukira ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika bofatwa nk'abantu nk'abandi aho kuburabuzwa canke kugomba kwirukanwa mu bihugu baje bavamwo bagasaba rero yuko kandi abifuza kubonana bahuza ibitsina ngaha muri leta z'ubumwe za amerika nabo bobirekurirwa bikaba ku mugaragaro bikaba nk'itegeko ryemewe ngaha muri leta z'ubumwe za amerika none se aloyizi u- ibyavuzwe muri urwo rugendo ah, urabitubwiye cyang- cyangwa se ibyo bateganya kugeza kuri perezida watowe perezida donald trump watangiye kuyobora leta zunze ubumwe za amerika ejo O, wagiye kwirebera rero wabonye byifashe gute ni urugendo mu mahoro urugendo rw'amahoro nk'uko babivuze babivuze abo muri abo bo muri human rights watch babiteguye n'abandi bakenyezi bari ku isonga ryabyo bifuza yuko rwoba urugendo rw'amahoro rutandukanye n'urugendo rwabaye ejo kuwa gatanu igihe donald trump arangira kura, aheza kurahira urugendo rwabayemwo gutana mu mitwe hagati y'abigaragambya n'abapolisi uguno munsi rero abarutunganije bavuga yuko bifuza ko ruba mu mahoro gushika ubu niho nkiva mu mabarabara ya Washington gukurikirana urwo rugendo ruracari mu mahoro kandi n'urugendo ruri kuratunganywa no mu bindi bisagara bikomeye bya leta zunze ubumwe za Amerika ndetse no ku isi yose bisagara nka Berlin e, Moscow mu Burusiya ndetse no muri Afrika i Nairobi n'ibindi bisagara ntarinze kudondagura ngahanye kuri radio aruhize nibyo kuko uvuye kureba iby'urwo rugendo rwitabiriwe cyane nk'uko turimo kubyumva ni n'urugendo nk'uko bivuze rwakozwe mu yindi mijyi kandi ruzanakomeza kuko ntabwo ni nk'intangiriro wabonye rwitabiriwe nk'uko abantu bari babyiteze abantu ni benshi cyane aha muri aya mabarabara ya washington dc ndetse n'abandi bakiza nk'uko navuze bagwiriyemo abakenyezi ejeniya tutara imbere yaho reka ndababwire kandi uru rugendo ruriko rutunganywa mu gihe hariko haraba imisa imisa ngaha i washington dc imisa irimwo perezida donald trump n'icegera ciwe ca mbere n'umuhango wama utunganywa ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika utunganirizwa umukuru w'igihugu ahejeje kurahira umunsi ukurikira iyo misa rero gushika n'ubu iracarimwo iriko ibera ahitwa national cathedral ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika ndagushimiye cyane aroyize ukomeze udukurikiranire iby'uru rugendo rw'aba tegarugori cyane cyane hanyuma ubwo ayo makuru uze kuyatugezaho ni rwo rugitangira urebye hashize isaha imwe gusa ubwo wongera ugiye kuturebera uko byifashe urakoze urakoze
tuve n'aha muri leta zunze ubumwe za amerika naho tunyarukire mu burundi umunyamabanga nshingwabisata by'imbonerakure n'abakenyerarugamba bahuriye mu mugambwe cndd fdd arasabira amasengesho adasanzwe umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu human rights watch kugira ngo uhinduke sylvestre ndayizeye urongoye ibyo bisata muri cndd fdd abivuze nyuma y'uko hakozwe icyegeranyo cyakozwe na human rights watch iherutse gusohora cyashinjaga imbonerakure guhohotera agateka ka muntu mu burundi yabivugiye mu ntara ya kirundo mugenzi wacu jean bosco ndarurinze ukorera muri iyo ntara yaduteguriye inkuru
kuri uwa gatandatu abaserukira abandi mu mbonerakure mu bakenyerarugamba n'abahumure b'umugambwe CNDD-FDD bo mu ntara ya Kirundo bateraniye ku mutumba wa Renga muri komine ya Busoni bari baramutse bakira Sylvestre Ndayizeye arongoye ivyo bisata mu mugambwe uri ku butegetsi Sylvestre Ndayizeye yararamutse ahanini agendera imbonerakure urwo rugendo yarugize inyuma yaho Human Rights Watch ishirahamwe riharanira agateka ka muntu ryo muri leta zunze ubumwe za Amerika risohoreye icegeranyo cagiriza imbonerakure kugira uruhara mu ihohoterwa rya kiremwa muntu mu Burundi aho ibintu bigeze Sylvestre Ndayizeye avuga ko Human Rights Watch ikwiye gusengerwa kugira ihinduke acagira ko atanguza iryo sengesho mu gacerere hariho umuntu yama yifuza ko twobumubera umwansi ariko jewe nk'indongozi yanyu narabyanze ngomba yuko twomusengera iminsi yose agarura agatima ave kwizima atuyage neza nawe si uyundi ni umuntu yitwa human rights watch uyu muntu sinzi icyo aturondera ko twebwe imbonerakure ariko nagomba mu nkundire muhaguruke tumwunamire iminota nk'ibiri tumusengere tumwipfuriza amahoro no kugarukana agatima k'ubuntu murakoze cyane Sylvestre Ndayizeye yagarutse cyane kubwira imboneragure zagize mu guhagararira amahoro n'umutekano w'igihugu agaruka no kuvyashikiye abo avuga ko bashatse kubuhungabanya niko guha ihani igihugu c'u Rwanda arahirahira dukuri kandi tubamuhaye gasopo araraba u Rwanda ntaraba Burundi Burundi n'u Rwanda nziza ntitwashatse kwerekana abagumyabanga bose twashatse kwerekana imbonerakure abazivuga batazizi bazibona nagomba saba abanyamakuru bazimurike neza baze kuzerekana ko zibaho kandi ko zishiririye kandi zizama kuko zamyeho ziriho zizamaho kandi zokwamaho kandi uwuzozitega zizomusongako
umunyamabanga mpuzabisata vy'imbonerakure abakenyerarugamba n'abahumure mu mugambwe CNDD-FDD asaba imbonerakure kwijukira ibikorwa vy'iterambere yari yagendanye na Colonel Imanirambona na Anastase yajejwe kwigisha akarangamutima ko mugambwe no gukundisha igihugu n'umugambwe yongeye kwizeza abari bitavye ikoraniro ko uburundi buzobandanya kubaho naho imfashanyo z'abanyamahanga zitoza ikindi naguma ndabaremesha yuko naho izo mfashanyo zita- zitazoboneka tumaze kubona twebwe nk'indongozi na cyane cyane mugambwe wacu CNDD-FDD ko tuzobaho naho izo mfashanyo zitoza gushika Yezu Kristo agarutse icyo twagomba tubasabe bagumye abanga abakenyerarugamba mbonera kure umwe wese tumuhamagarira gukura amaboko mu mpuzu kuko twaratahuye umwansi wacu si ububirigi gusa umwansi wacu si abakoroni si abanyaburaya ehimbewe umwansi wacu twaratahuye n'ubukene uwo aherutse gusezera igisirikare c'u Burundi imbere yo kuja mu nzego nkuru z'umugambwe uri ku butegetsi asanzwe ari n'imvukira y'intara ya Kirundo mu gihe izuba n'inzara bibandanya kuvugwa muri iyo ntara Colonel Anastase yemereye abanyakirundo ko bagiye kwigishwa ingene bazobandanya kubaho haba ku ruzuba canke imvura igwa nagomba ndabamenyeshe yuko twebwe nk'indongozi mu mugambwe uri ku butegetsi snzfdd yuko twafashe ingamba zikwiye kugira ngo tugwanye kandi twongere dufashe abenegihugu bo mu ntara ya kirundo yafashwe n'uruzuba ndabaremesheje rero yuko mu minsi iza tuzobigisha ubundi buhinga bwo kubaho naho uruzuba rwokwaka naho imvura yogwa ntihagire umuntu n'umwe ava mu kirundo asubira guhunga canke se ngo yicwe n'inzara mu gusozera ijambo ryiwe Sylvestre Ndayizeye ahagarariye imbonerakure za CNDD-FDD mu Burundi yasavye imbonerakure kubana neza nabo mu yindi migambwe yagabishije imbonerakure zizitwara nabi ko zizohanwa ku gatwe kazo mu kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika jean bosco ndagushimiye kuri iyi nkuru reka noneho tuvuge ku irushanwa ry'igikombe cy'afurika cy'ibihugu umupira w'amaguru rikomeje mu gihugu cya gabo mugenzi wacu etienne karekezi aradukurikiranira hafi aya makuru etienne turi kumwe Eh, turi kumwe Eugene wiriwe neza wiriwe Eh, kuri uyu wa gatandatu byifashe gute muri uwo mukino Ya, u- kuri wa gatandatu itsinda rikina n'itsinda rya D ririmo amakipe ane ni Ghana, Mali, Misiri n'igihugu cya Uganda kuri uyu munota tuvugana umukino uhuza Ghana na Mali urimo umaze iminota irenga icumi kugeza ubu amakipe yombi aracyanganya ni zeru kuri zeru mbibutsa ko umukino ubera kuri stade ya yo mu mujyi wa Port Gentil muri Gabon Mhm. ye kuri gahunda se hateganyijwe iki kuri uyu munsi wa gatandatu kuri uyu munsi uretse ayo makipe yombi misiri mu kanya kari imbere ndavuga saa tatu z'ijoro irakina n'igihugu cya uganda Eh, mbibutsa ko mu mikino yabanje umukino wa mbere wabanje ku wa mbere w'icyumwe- cy'icyumweru ghana yari yatsinze uganda kimwe ku busa mali na misiri bigwa miswi zeru kuri zeru bivuze ko eh, kugeza ubu navuga ko igihugu cya ghana nicyo kiri imbere muri iri tsinda n'amanota atatu mali ifite inota rimwe misiri ni inota rimwe uganda iracyafite zeru U- uganda ndatsinda uyu munsi rero biravuga ko muri make irabisa nk'aho isezerewe ye watwibutsa gatoya uko byari byifashe ejo E, ku munsi w'ejo hari amakipe yakinnye mu itsinda rya can ni itsinda rya se cote d'ivoire yakinnye na na congo bakinnye na congo ku munsi w'ejo naho maroc ikina na togo icyo gihe rero ni umukino wabaye ejo mu itsinda rya se ari umukino wa kabiri bivuga ko aya makipe azakomeza akina nayo ku mukino wayo wa gatatu ah, ku wa mbere w'iki cyumweru gitaha ndagushimiye cyane etienne karekezi kuri aya makuru y'imikino uduhaye urakoze cyane bijeni
ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibiganiro birakomeje
kaze mwumviriza igikino intamenwa mutegurirwa na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru c'ishirahamwe search for common ground mu burundi
uragenda uriruka ndakurindira esha boskingu nanze kugutebya aho ubona Eh.
bakeza barakigorera ni aha wibaza ko ari ibintu bisanzwe Eh.
abanyarushishira ko nakabijya mana jeho natinya ko nogushavuza ndakurindiriza ku ruzuba wohava wirabura wanjye ni sawa none Ah, ni sawa bosi Eh, akazuba niko gasaza ahandi ho ni byose atari byari neza naho ni amahoro ni amahoro gusa n'uwurushe n'ibiki Eh, aho ubona ndarushe vrema eh, niriwe mpagaze nigisha tuturajuba ntumbwire mbeko ndakubonye Eh.
ndaruhutse pe uzi ko je nacitaha urukondiganiye tushitahura kubera ikiga bosi urafise ingorane ko utambwiye ndagufashe reka ubona Eh.
niwe uzintera nta wundi sa jewe sinarinzi ko vyoshika umuntu akambuza amahoro uko kose eh, ndakuze amahoro gute reka sigura ntabyo ntahura urazi ukuntu nguma ndakwiyumvira ku murango no mw'ijoro no kuryama ntibigikunda nguma ndakwiyumvira aho aho rero ibyo wumva ntibisanzwe uno munsi hoho mu ishuri eh.
navuze izina ryawe defo oya urankuyeho Eh.
uti mu ishuri yego nje nakuje amahoro gushika iyo hose gabosco Eh, oya n'ukuri n'uremeye eh, nagufitiye agakuru keza n'ukuri akahe gace mbwira none uca uhagarara Eh, ngo tuvuga tugenda noneho ushaka no kwiruka twiruke mugo umbwire sha
uretse ijya jambo wambwiye Eh, urafashe umwanya wo kubyimvira bosco kandi utari muto Eh.
usanga naje ntigirishije nuko nyene kandi ndagukunda kandi inyishu ntego yo niyera uranyemereye koko yewe mani uri mwiza n'ukuri urakoze urakoze urakoze urakoze sinzi uko nobivuga Ntumbwire.
ndagukunda nanje Eh.
kandi cyane urabizi Mm.
basi ngwa mu ndashe Ah, oya oya pana mu nzira bosco aho ya ntana twaba tunywa inkuru yo ngaha Mm, mugari rero naho turi kubona ushira mu bya mariage eh, didakora ko dusohokana Eh.
bwaracari kare nta mariage nshaka vuba ibyo byo gukunda naheze amezi abiri ngo ubuge sindabyerekana gato ibintu nk'ibyo burya ni ukubyitondera cane niye sa nanje ndindiriye wewe eh.
naho wambwira imyaka cumi nzorindira ko turi kumwe ubu umutima wanje uraruhutse kandi ndazi ko byose bizogenda neza Eh, aho nisanga tubyumvikanye ko yego bizogenda neza cane aje ndavyizeye kuko burya ndakwemereye kuko ndagufitiye confiance ikiganiro caryoshe Sasha cane.
cambibagira ko mfise ankenera Mm.
bayi reka niruke turasubira shaka
tama Sa?
ngira ngo ngiye kuruhuka yami ni hiro yawe urazi neza ko mu mwaka uheze amezi nkaya ingene wamundaza kujya musonga Ha.
ngo ntinda guha amafaranga yo kuja Ego.
gusuma nawe urahiriwe sha muramwawe yagupfiriye neza
urapfa kutabisesagura gusa Ndabisesagura Eh, gusa.
uvyigina Eh, urazi neza ngene inzara ibabaza nanje ko ndabizi Eh.
nico gituma ntazemera yuko abiwacu bansonzana kandi ndi mu rugo rwuzuye ye yego Eh, eh, ugira utangura kuzobigemura rero Eh, kandi urazi neza ko twashonje tukabura ivyo n'utugarukako ndavyibuka Eh.
mugabondebere Eh.
uravye imirima y'ibigori Eh.
ukaraba birya biroro vy'ibiharage twasanze mu nzu Aho.
n'irya mirima y'ibijumpu Eh.
arico ntavuze n'ibitoke Eh.
ubona tutabishoboye twobirya tukabimara sha nabishora tuzoshora kama kubyagwa gusa zanacisha ngo nagafuro
ewe yemwe uko bakavuze Eh.
emwe ngo atagapfuye ntagakira ubu uratanguye kugayagura urwagwa n'ingene mu minsi iheze wakugurira icupa ry'urwajwenze warara uramuhezagira
ega ega Wayambariye, Matama. umugabo atunguwe ndapfuye none uwo mugabo n'igihe nawe uciye
emwe kandi mugani wawe Eh.
ntiwirire umutima uri mu nda kuko si wowe wabishe bahitanywe n'urwabo
bazi rero eh, no kuraba tukaza turarondera abakozi Yego.
eh, Ha.
badufasha hano hantu kuko genda abona ko ntashoboye kwirirwa mu bikorwa nk'ibi byo kuza ndashabura imirima nkubariye ko jewe ujya mukobwa yivita Eh, tugiye kunaniranwa uti mbega ayo mashuri aja twebwe azotumarira iki Eh, boyambarira n'ukuri Je kose nawe akubwiye ko ari ukwitonda asha kugira ngo je amafaranga tujye turabatangira mu ishure wiyumvira harya ko anezereza akunezereza atakunezereza Eh.
jewe ejo ntazonsubirana kwiga Eh.
bino bigori bidahereye imuhira none agira twe na wewe Eh.
twovyikorera twe tukabiheza na wewe Eh, jewe ntumparuremo Um- umvire.
kuko n'ubu numva akanyota gatanguye kunkabakaba Aho da.
mbere ngo masimbira wo kwibarabara kubiteyo rimwe eh, nca ngaruka eh ndebe Eh?
ni ukuri kose ukamvana ngaha ati numva uje kunywa Eh.
nanjye sigare ntubitse umukanda ushaka ko uje uragenda rero nsiga ngaha Mm.
urabanza ukure ivete mu ishuri tuzoje turasigarana Eh, ivyo je nakubwiye ko ari ivyo kwitondera Mve- eh.
erega amatama ahantu ugire ngo aha turi mu rwa mwene wacu ntiwibaze ko binezereza bose ah, birabasha Eh.
woje arishinga ivyo abantu wewe yogishinga aha tuzoreka gutunganya ivyacu ngo ni uko abantu batubona Eh?
rega none kuvuga ivete wenyene gusa eh, eh, gidiyo nawe Eh, we nibuge ariko dufasha gutunganya ivyo mu rugo ha eshwi da Eh.
jewe navuze ivete Eh.
uko mbona ari washobora kumfasha Mm.
kuko na kare nta mashuri y'abakobwa urabizi urya muhungu nawe ipu uramwibwirira umwirabire umviriza rero kandi burya tutaravye neza asha nyawayo nyene ntazogera atatumereye nabi asha kuko mbona n'iryo shuri naho tutorimukuramwo asha we wazahije kuryivanamwo
aho rero ubona ko abagore twigorewe Eh.
bazohava bavuga ngo ni jewe nari mukuyemo Eh?
none ifete yewe ntiyaripfamwo uzovyemera ko ariwe wari mukuyemo
mbega yemwe nanzi ngo inkwi ndazishikanye ndaza gushobora kuzisatura ah reka mbe ndazishyiraho mu bwatsi impene zanjye ntizitwe na kigoyi
utamengura umukecuru yaheze n'ukuri aha niho renda kumviriza
Eh, erega sinari nakubonye Eh, ntiwari Nariko wambonye?
ndivugana ibi bikugiye ntibigenda bitambunya umugongo ehe ndabira nawe ingene binganangana yehe izo zo si inkwi n'igiti wivye inkwi zingana gutyo wazikuye hega hanze hewe Eh?
ndaziturumbutse ko Eh.
ngiye hariya mu mwonga Eh.
nca ndikorera ndazana ntawe yemwe imana irampaye Eh, none waje ryari ko ndagusanze hanze none ko Ego.
nashikiye ku mugaro Eh.
washaka nce nkora iki ahubwo ntangaje nuko mwene washoboye kuzikorera emwe nazikoreye nyene izo zizomara igihe Mm, none ko nashikiye ku mugaro washaka nje nkora iki uratomboye ahubwo ko nciye nshika Eh, none urahishije akagwa waruje kuntumira ati nzagwa Eh.
Ha, ubu ntaronse akaburimbo ndarusange kuko abasazi Ha, mu nzu iwanje hoho shaho rusigaye ari umugani
eka si iwawe gusa mbona ari twese n'ahandi ni ukuri ibitoke byaratembereye Eh, sinzi iyo bigeze n'igihe bizogarukira jewe agasara niko nza ndabona rimwe na rimwe naho ibindi eh, narahevye Mm.
reka nicare hano mu gatutu urantera inkuru nimutagira ironderera abana bawe ego reka nanjye nzana ibiharage yego mbe ndabitonora uno munsi dufungura uduharage dutoto aho byakabereye ni kera
abana baraho barafyinye Mhm.
mugabo barundi sibo Eh, reka bivyinire kubera bagifuse nyina
reka nshaka kuvuga ibyo wa muntu we uca unyibutsa abana ba ruminata iyo bagowe nca numva n'ishavu riyinyishe n'ukuri reka reka reka Mm.
byabarya nta n'uwo bivuga Eh, ingorane zirya mfuvyi zibonye Ah, birababaje zigera kubura abavyeyi Mm.
zice zita ko zifata ukurara ewe ndebe nta mugabo w'igito ntabona nkawe Uwa, si umuntu yaravuye Reka, reka, ujya urazi ingene sohoka.
afashe nabi abana bari aho Reka, reka, reka.
bari mu kwicwa n'inzara neza uzi ukuntu bwonze No.
kayivete koko Hmm?
umuyenga kohenurwa n'umuyaga kurya imfuvyi ni ukwihenda cane kuko ntubuzi ico zizovamwo mbega ijya gifu cy'umugabo narijya sema ry'umugore ubona bazobakundira ko hari icyo bavamwo ko byose bazobibahereza ko n'ukungenesha ruminata yari yarabaguye ko akabaronderera sha ubivuga nk'ubizi eh ntibazobakundira ko bavamo ikintu urazi ko ndebere ryatongo rya ruminata agira ricishe ku buhepfo mukama w'ikigongo yovyubaho oya ntiyogeza hiyo n'ukuri
wowe uramubuza jewe navyiyumviye neza yuko ariko ararondera uwohamugurira kandi rero ngo ku mahera make jewe ntadamwe n'ukuri ntagira umutima je narabikubwiye mbega yemwe burya bupfubyi buhowe iki mbe buzobaho gute ko ndebere agataguye ibyabo byose ewe bana ba ruminata barambabaje
oya oya ni ukuri ni ukuvuga gukina hagati muri teri ihera bukuntu gaje mwamusize wenyine inyuma ari mubona ko kubatsinda byo umukino wabaye wajidiyo subira inyuma mu kibanza cawe hama nimero de egera imbere gato Ah. umviriza wajokeye reka kuguma umatanye na fiyake egera imbere egera imbere kugira amapasi amushikire neza hamasatiriza izikoresha ya tekinike ya gwara yabahaye mureke kuguma mwiruka gusa
wena uranegera hose kumvura ugapfa kwitakana iyo utabizi banza urabe neza ko washyize imbere ya gardiye amubone kugira ayo mafyeri
nawe we fiyake reka kumukarira N- ntaco uri kuramfasha urabona ko ndi konsatira jenyene none ko ushaka mbe hose nk'imvura ushaka ndabigirene
uva ni muri hagushwana ahubwo egera ngaha ndababwira kandi umunyaruka dusigaje akanya gato cyane
nimuze basha mureke kugora koca nyarukino umviriza rero bahungu imbere ya byose turi ekipe kandi twese turondera iki Intsinzi.
ibyo murabizi yego koci turabizi hasi nimba mubizi nimba mubizi kuko muri ko mugira umukino individuweli ni nimero Eh?
de iryo ni ikiso rya nimero de ubiriza umwe wese aronse umupira aca yiruka ashaka gushika ku poto gutsinda ivyo ni biki atanga ipasi nimwe ahaye mugenzi wiwe ivyo biraba kandi urukino mwariko murakina nanje narubonye deja murazi ko ekipe idakwiye kandi biragoye gukina hari ububuzi murabizi yego none acaguma ntuka umviriza muciye muguma mwigungana umupira gutsinda ntibikunda ivyo ntibikunda kwera reka turabe plan dukoresha kandi ubu muyikurikize mwavyumvise yego turabyumvise abasatirizi ndabisubiyemo neza mubyumvirize abasatirizi ni nimero indwi inimero cumi n'imwe n'inimero zitanu Eh, mukorane ntihagire uzogumana umupira mutange amapasi menshi kugira muruhishe abo muhigana hamafiyake na jokeri korera ahanini mu kibanza cya gwara kubera atari hari nibyo babaha umupira mugerageza gutsinda hamagardiye ugume urikanuye ntihagire igitsindo cinjira mwabyumvise Yego.
are subira kuri tere turaza fiyake ntusubire kuza uranta jenyene uza urampa amapasi mungu urabona ko hababa
none we kwirirwa nk'umukobwa ntiwiruka n'iminota ibiri uba uri kurahemba nk'ubwira turike kandi ndi kubera bijya biyoga mwirirwa munywa na bajya bahungu izo nzoga asha Eh.
zizo wabuze muvanywe muze mumbarire akurumva kura ngaho nta nzoga zituma niruka Emwe ahubwo nibyo.
niwe wiruka nk'ubuhungu ukamara ikibuga cyose wiruka ata n'agapira uriko uratanga wakibugawe Eh, erega wiyi ni futubolo z'ugusigana sawa n'ikizima ndagwaniwe nkakumva nta mpanuro zawe.
yamara umenye ko izo nzoga zizokomera nabi na cane cane nti, uri gukina umukino w'inguvu nk'uyu Eh, jokeye na fiyake si umwanya wo gutera inkuru no guharira ni umwanya wa antrenema muribagiye ko maci ari ejo Eh, tukaba ataco turashikako nyarutsa dutangura abandi barabarindiriye oya sha jokeri gerageza ube seriye buruma turebe ushavuza koje zuruka ka kajede kagwara kura ngaho rero burya asubire.
gwara nawe mwamugize ikimana ataranguka ntimwakira oya sha jokeri reka kuyigirisha nuwankora urukwavu aremera ko runyaruka Asha, nawe ni.
ndakwisabye N- narindire buce tumwereke ko ataca amaze muri Barara ekipe naniranye.
yacu bandanya mukina nka 30 minute cenda bareka muje kuruhuka
ntimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa ufise icyo uterera cyangwa ugomba kutwunganira twandikira ubutumwa bugufi kuri mirongo irindwi na rimwe amajana atatu na mirongo irindwi na kabiri amajana acenda na mirongo ine sitidiyo y'ijambiro abasezeye naho ubutaha
ni radiyo ijwi ry'amerika hi washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi hafi rero gusoza nagira ngo mbibutse ko uyu ari umunsi wa mbere perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump hatangiye imirimo ye ubu ari mu misa mu misa iri mu muco w'abanyamerika eh, mu- ibera mu kiliziya national cathedral hano rero mu mujyi wa washington dc hakomeje kandi kuba imyigaragambyo ihuje abagore eh, mu mpande zose z'isi bifatanije n'abari inaha muri leta zunze ubumwe za amerika mu mijyi minini new york san francisco londres berlin nairobi n'ahandi hose tukaba rero tuzakomeza gukurikirana iby'imyigaragambyo tuzabibagezaho mwese rero mwakoze kudutega amatwi aha niho dusoreje ibiganiro byacu ku buhanga bw'ibyuma marike Ferguson wafatanije na inosa kimenyi eugenia mukankusi kuri mikoro mugire ibihe byiza